Jeffrey Mutagoma washyize hamwe ibiganiro ni Fatu Alimas Kalala twese turagira tuti mukomeze kugira ibihe byiza
dusangire ijambo dusangire ijambo dusangire ijambo
ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo kuri mikoro hano i washington muri kumwe nanjye etienne karekezi ikiganiro cy'uyu munsi turagaruka ku makuru yo mu rwanda turaha mikoro mugenzi wacu erike bagira ubusa uri kigali erike mikoro ni yawe Etienne Karekezi ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya mu kiganiro dusangira ijambo ni n'umwanya wo gusuhuza abakurikiye gahunda zacu ku ijwi ry'Amerika dusangira ijambo yacu irarebera hamwe ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda nyuma y'umwaka iki cyorezo gikomeje kuyogoza impande z'isi zitandukanye cyadutse ku butaka bw'u rwanda twibukiranye ko ku itariki ya cumi na kane z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri aribwo hatangajwe umuntu wa mbere wagaragaweho icyorezo ku butaka bw'u rwanda dutegura iki kiganiro umwaka umwe n'iminsi cumi n'itatu wari wihiritse umwaka umwe n'iminsi itandatu kandi wari ushize igihugu cyose gishyiriweho gahunda ya guma mu rugo yamaze ukwezi n'igice mu mugambi wo guhangana n'icyorezo kubera izo ngamba n'izindi zagiye zishyirwaho zagiye zigira ingaruka zikomeye ku buzima bw'igihugu n'abagituye by'umwihariko ni mu rwego rw'ubukungu imibereho myiza n'izindi mu rwego rw'ubuzima duteguriye dusangire ijambo abasaga ibihumbi makumyabiri na kimwe nibo babarurwaga ko bamaze kwandura icyorezo covid cumi n'icyenda abasaga ibihumbi cumi n'icyenda nabo bamaze kugikira ni mu gihe ariko nanone abandi magana atatu bari bamaze guhitanwa n'icyorezo covid cumi n'icyenda ku butaka bw'u rwanda naho abandi banyarwanda basaga ibihumbi magana atatu bamaze guhabwa urukingo rwa mbere dutegura dusangire ijambo kandi uturere dutatu muri mirongo itatu tugize u rwanda twari mu kato kubera imibare y'ubwandu bwa covid cumi n'icyenda ikomeje kutugaragaramo utwo ni bugesera mu burasirazuba bw'u rwanda nyanza na gisagara mu majyepfo y'igihugu minisitiri w'ubuzima dr daniel ngamije aha arasobanura uko batahura ubwandu muri utwo turere ndetse anagaruke ku gikorwa cy'inkingo mu rwanda dukunda gusesengura dusuzuma abantu mu buryo bw'itombora tukabasanga aho bakorera dushaka kumenya uko bahagaze nta bimenyetso bafite bari mu kazi gasanzwe ni uburyo bwemewe kugira ngo umuntu abe yabasha kumenya ikibazo kiri mu baturage cyane cyane ikibazo cy'ubuzima tubikora mu gihugu hose utwo turere dutatu twagaragaje umwihariko ko imirenge myinshi yatwo twagiye tubonamo ku bantu twafashe bageze nko ku ijana tukabonamo nka makumyabiri bafite covid bamwe batanabizi ko ndetse banayifite abandi se bumva ngo bari bamaze iminsi barwaye bafite intege nkeya ariko bakajya mu kazi bityo rero bituma bigaragara yuko muri utwo turere ikibazo kigihari n'inkingo yego ziri gutangwa nibwo tugitangira gutanga inkingo ariko ntabwo turagera ku mibare ishimishije wavuga ngo twatanze urukingo twahagaritse noneho ikwirakwira rya virusi itera covid mu baturage mu nkingo rero twakiriye twagomba gutangaho doze ya mbere ku nkingo ibihumbi magana atatu mirongo ine ni ukuvuga ko turi hejuru ya mirongo cyenda ni igipimo cyiza izisigaye nibaza ko mu minsi itatu iri imbere tuza kuba tubirangije icyo leta y'u rwanda iri gukora ni uko turi gutumiza inkingo zikwiriye kugira ngo ziboneke mu gihugu tubashe gukingira abo bantu bakuze iki cyiciro cya mbere cyo gukingira cyatwigishije byinshi cyane cyane mu gutegura neza ugukingira igihe inkingo zigeze mu gihugu ukuntu tuzigeza ku bigo nderabuzima uko dukora urutonde rw'abagomba kubona urukingo baturiye ikigo nderabuzima n'ibitaro uko dukora n'abayobozi b'ibanze kugira ngo ubutumwa bugere kuri bose ibi byose twabyigiyemo ibintu byinshi kandi nibaza ko turi mu bihugu byakiriye urukingo tugahita ndetse tunarugeza ku baturage mu buryo bwihuse kurusha ndetse n'ibihugu bimwe byateye imbere numva rero dufite inkingo nyinshi twamaze gutumiza hanze muri gahunda zitandukanye hari izo dukorana na covax mwarabyumvise ni nk'ikigo gikurikirana kuboneka kw'inkingo mu gufasha ibihugu cyane cyane biri mu nzira y'amajyambere hari ndetse n'umuryango wa afurika nawo ni indi mekanizmu twaboneramo inkingo igihugu cyacu gifite ukundi kiganira n'abakora inkingo kugira ngo tubashe kuzibona izo nzira uko ari eshatu rero tukeka kuzabonamo inkingo zihagije intego y'u rwanda nkakwibutsa ko ari uko mu mpera z'umwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe ruzaba rumaze gukingira abageze mu zabukuru kuri mirongo itatu ku ijana mu gihe mu gihugu hose ahazaba hamaze gukingirwa byibura mirongo itandatu ku ijana by'abanyarwanda dusangire ijambo yacu irareba uko ikibazo cyifashe mu rwego rw'ubukungu no mu mibereho myiza y'abaturage ikaze kuri radiyo ijwi rya amerika
ibihugu byinshi byari bifite imbaraga yanyuze mu mizi y'isiraba nzira y'inyeganyeza birengera umuhanya ibatera urubori kimwe
cyakora mukomeze kumva Eric Kabagirubusa mu kiganiro dusangira ijambo i Kigali mu Rwanda mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri mu Rwanda hashyizweho ikigega nzahurabukungu cyagombaga kugoboka abagizweho ingaruka cyane abikorera kugeza ubu harabarurwa miliyari mirongo irindwi n'eshanu z'amafaranga amaze gutangwa muri miliyari ijana bivugwa ko zari zashyizwemo zimwe mu nzego zashegeshwe cyane n'icyorezo covid cumi n'icyenda harimo urw'inganda kuko umusaruro ukomokaho mu mwaka ushize w'ibihumbi bibiri na makumyabiri wagabanutseho kane ku ijana munsi ya zeru kuwa kane w'iki cyumweru hari tariki ya makumyabiri n'eshanu z'ukwezi kwa gatatu nibwo bwana eduwari ngirente minisitiri w'intebe yagejeje ku nteko ishinga amategeko ikigomba gukorwa kuri uru rwego rufatiye runini igihugu ku byerekeranye n'ingaruka za covid ku iterambere ry'inganda mu rwanda nababwira ko umwaka wa bibiri na makumyabiri umusaruro w'inganda wasubiye inyuma ku kigero cya kane ku ijana munsi ya zeru umusaruro w'inganda mu gihembwe cya mbere cya makumyabiri makumyabiri wazamutse ku kigero cya kabiri ku ijana iri zamuka ryakurikiwe no gusubira inyuma gukomeye cyane ku kigero cya cumi n'icyenda munsi ya zeru mu gihembwe cya kabiri nk'uko mubizi nabivuze igihembwe cya kabiri cyo cyarimo ingamba nyinshi zo kwirinda iki cyorezo ibikorwa byose bijyanye no kuzahura ubukungu ntabwo byakoraga bitarenze uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe ikigega kizakomeza kongerwamo ubushobozi ku buryo duteganya ko kizageza kuri miliyari magana atatu mirongo irindwi z'amafaranga y'u rwanda ni ukuvuga inyongera ishakisha ishobora kuzageza kuri miliyari magana abiri mirongo itanu izaza yiyongera kuri miliyari ijana twagitangizanye mu rwego rw'inganda izitunganya umusaruro mu bigo byo twakwita manufacturing zimaze guhabwa miliyoni zirenga magana cyenda mirongo itanu n'eshanu z'amafaranga y'u rwanda muri urwo rwego biteganyijwe ko mu gihe kitarenze uyu mwaka wa bibiri na makumyabiri na rimwe urwego rw'inganda ruzongererwa asaga miliyoni ijana na mirongo itanu z'amafaranga y'u rwanda uretse n'inganda urwego rw'amahoteli narwo ruri mu zashegeshwe n'icyorezo covid cumi n'icyenda ijwi ry'amerika yanyarukiye mu mujyi wa butarire mu majyepfo igamije kureba uko byifashe ku bahakorera ibikorwa bitandukanye muri ibi bihe bitoroshye bwana jean batiste sebukangaga akora ibikorwa byo gucuruza serivisi z'amahoteli uyu musaza ukorera mu marembo ya kaminuza i butare muri hoteli baritosi ntiyatuboneye umwanya ngo tuganire ariko acyumva insanganyamatsiko y'ikiganiro yahise afatwa n'agahinda yavuze ko ubundi baguma gukora icyo yise kubuzabuza naho ubundi ngo bagombye kuba barafunze imiryango sebukangaga mu ijwi rituje avuga ko byinshi mu byumba bya hoteli bimaze igihe biraramo ubusa kandi ngo agomba kwishyura ababyitaho yabwiye ijwi rya amerika ko kubera kumara igihe kinini amazi yo mu byumba bya hoteli adakoreshwa ngo hari n'aho abakozi bafungura bagasanga amatiyo y'amazi yaratobotse ibyumba byarahindutse ibidendezi tuvuye kwa sebukangaga twakomereje kuri fosite poteri iri kwitaba mu mujyi wa butare aha turaganira na bwana desire karisa umuyobozi w'iyi hoteli aravuga uko bahagaze nyuma y'umwaka bahanganye n'icyorezo covid cumi n'icyenda nyuma y'umwaka icyorezo cya covid kigeze mu rwanda navuga ko twashegeshwe cyane n'iki cyorezo bitewe wenda n'ingamba zagiye zishyirwaho z'ubwirinzi zikumira muri zimwe muri serivisi twatangaga nakwita ko zininjiriza hoteli bigasubiza inyuma iterambere ry'imikorere yacu iyo biza ko ari bizinesi umuntu yakwegekaho akaba yafunga wenda akazafungura mu gihe runaka imikorere yaba yarasubiyeho wakabaye ubikora ariko bitewe n'imitangire ya serivisi ni ibintu bitashoboka ko wafunga hoteli mu by'ukuri nta mikorere ihari urahuza n'umwe muri bagenzi bawe wabimbwiye gutyo ngo urebye hari ibyumba birimo ubusa yagombye kuba yarafunze namwe niko bimeze ntabwo yakubeshye kubera ko ndaguha nk'urugero mu minsi yatambutse hagiye haba inama z'abaminisitiri zigenda zishyiraho amabwiriza ngenderwaho by'umwihariko ku mahoteli n'ubu ngubu tukibigenderaho by'uko nta muntu ugomba kurara muri hoteli atagaragaje icyangombwa cy'uko yipimishije kovide so ibyo bikanahurizaho n'uko ingendo zari zifunze mu gihe habayeho guma mu turere so ntabwo byakora kubona umuntu uri roko kuba yaza kurara muri hoteli tuba dukeneye abantu bagendagenda abaforinazi baje gufunga ingendo no gushyiraho icyangombwa cy'uko umuntu agomba kurara muri hoteli yipimishije na cyane ko kiriya gihe ibipimo byasaga n'ibihenze na yandi madepanse noneho muri ibi bihe bitanoroshye byatumye na ba bandi bakeya bazaga basubira inyuma so ni imbogamizi dufite na cyane ko amakwe ntiyemewe inama ntizemewe twakubitaho n'ubushobozi wenda covid yakoze abantu benshi ku mifuka yabo ubukene burahari so ayo make yarazanye rero kumubwira ngo nashyiraho nayo kwipimisha bahita basubirayo covid ikimara kugera mu rwanda nka nyuma y'ukwezi n'igice twajyaga kumva tukumva hoteli zahagaritse amasezerano na bamwe mu bakozi n'abandi ukajya kumva ukumva abatwara abagenzi byagenze gutyo mwebwe mugeranije n'abakozi mwakoreshaga na kugeza ubu ngubu baragabanutse baracyari ba bandi cyangwa namwe byagenze nk'uko aho ngaho byagenze uko biri natwe twagabanije abakozi kuko wenda ni urugero niba twarakoreshaga abakozi mirongo ine mu gihe kovide yari itaraza nawe ugendeye ku ishusho y'ibyo ubasha kubona wenda nubwo utatembereye hose urabona ko nta bantu bahari ntabwo rero wambwira ngo ugikoresha abakozi mirongo ine habaho igabanuka ry'abakozi bitewe n'abantu twakira uko bangana hari mugenzi wawe yambwiye ikintu numva wenda kirababaje nkurikije uko yabivuze n'uko yabinsobanuriraga arambwira ngo ushobora kumara igihe icyumba kidafunguye kubera puresiyo y'amazi wafungura ugasanga kwa kutayakoresha yaraturitse yuzuye mu cyumba nibyo mwe bijya bibaho urumva aya matiyo iyo adakoreshwamo ngo amazi akomeze asirikira hari n'ubwo aza ari ibiziba bitewe n'uko amatiyo amaze igihe adakoreshwa ok wenda twe ntabwo byari byabaho ku buryo habaho puresiyo y'amazi ariko icyumba iyo kimaze igihe kidakora byanze bikunze kirangirika harimo ibikoresho bigenda byangirika ushobora kuba uri hano bukira wakiriye nk'abantu bangahe bijya bibaho ko ubwira nta n'umuntu wakiriye ni imbogamizi nyine umuntu arimo arakora mu bihombo kubera ingaruka za kovide arya amafaranga yari yashyizweho mu kuzahura bizinesi zagiye zigirwaho ingaruka n'icyorezo covid cumi n'icyenda yaba yarabagezeho cyangwa muracyategereje nawe ntabwo yari yatugeraho abagezeho hari icyo yabafashaho Ah, ashobora wenda gusana bimwe byagiye byangirika ariko simpamya ko yakuraho igihombo kiriho kuko niba sitiri icyorezo kikiriho nta n'uramenya ngo kizarangira ryari ashobora gukemura bike mu byangiritse ariko ntiyakuraho iki- ikibazo kiriho nyirizina ntabwo tuzi umunsi n'isaha icyorezo kizarangira ariko nk'umunyamakuru nakubazaniye bikomeje gutya byaba byerekezaho kuri mwene Ah, ni ikibazo kitoroshye gusubiza kuko kumbwira ngo ugiye gufata hoteli ufunge nabyo ni ikindi kigeragezo gusa ho bikomeje gutya cyaba ari ikibazo gikomeye hari n'igihe n'iki gihombo wenda umuntu agikomeza gusiporota cyagera ku rwego utabasha gusiporota hakaba hakoreshwa ubundi buryo mujya muhura n'inzego za leta muganira ku bibazo nk'ibi ngibi niba muhura nta byifuzo mutanga cyangwa n'ubu mukaba mwabitanga kuri mikoro zarabyijwi ry'amerika nka ba rwiyemezamirimo bose twese nk'abanyarwanda turabizi ko kwirinda ni ingenzi na cyane ko turi mu bihe bitatworoheye ariko ibyifuzo twese dutanga ntabwo byajya kure iyo amabwiriza yashyizweho turabitanga badusaba kwihangana tugategereza tukareba aho ibintu bicira bigana ariko nta gisubizo gitanga ibyiringiro gihari uretse gutegereza tukareba aho icyorezo kigana tugana ku musozo bwana dizire hari icyo wongeraho ku kiganiro tugiranye Aba ndabashimira kuba mwabashije no kugera aha ngaha kugira ngo mumenye imikorere wenda ku bucuruzi dufite bw'amahoteli nkaba ntanashidikanya ko hari n'ubuvugizi bundi mwakora ku mabwiriza ashyirirwaho wenda nk'aka kazi kacu nibyo koko babishyizeho kubw'impamvu zo kwirinda kandi turabibona ko bitanga umusaruro ariko wenda habemo iyoroshya ndaguha nk'urugero rwo ku ma pisine pisine bavuga ko umuntu ugomba gukoresha pisine ari umuntu ugomba kuba yaraye muri hoteli kandi agaragaje ko yipimishije si ukurwanya wenda amabwiriza yashyizweho ariko niba umuntu yaraye muri hoteli agaragaza ko yipimishije ariko undi muntu akava hanze kandi agaragaza ko avuye kwipimisha ariko ugasanga ntabwo yemerewe ya serivisi kandi ugasanga hari deparitema zakabaye zikora kandi hakurikijwe ubwirinzi bwashyizweho ariko ugasanga ntabwo tuzi wenda ibyo ba- bagendeyeho babishyiraho ariko wa baranse ukabona ntabwo ari ibintu byumvikana so wenda bazagerageze barebe amadeparitema ari mu mahoteli ni ibiki byakorwa ni ubuhe bwirinzi bwashyirwaho ariko izo deparitema zikaba zakora dore ibyorezo bibonera n'abantu hari amajya hakabaho mushita hari mujya hakabaho n'imihara naba nibyo birakira bikagenda ikiri ugi muracyateze amatwi ijwi rya amerika mwumva ikiganiro dusangira ijambo aho turebera hamwe ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda nyuma y'umwaka cyadutse ku butaka bw'u rwanda muracyumva eh, bagira ubusa n'abacuruzi baciriritse bagizweho n'ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda turacyari mu mujyi wa huye ijwi rya amerika igeze hano i huye irareba ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda nyuma y'umwaka kigeze mu rwanda wowe tugusanze ucururiza hano mu isoko rya huye watubwira ko bimeze bite wese amaso naguha ibibanza birera nta bantu bagihari abantu barahombye nawe urebere nta mukiri urimo no gushyira rero mu mashifuti nabyo byagize ingaruka ku bantu igishoro barahombye ahubwo ni mu dutabare uvuze ibyo bintu hari aho bishobora guhita bitera ubwoba nta bwoba nta- ni igihugu cyose cyangwa n'isi yose nta cyorezo kitagezeho mu bukungu bwarahungabanya ahantu hose nta muntu utabibona nta muntu utabizi uje gucuruza ushobora kuza ugataha nta kintu winjije mu minsi nahawe urumva ni gatatu mu cyumweru nshobora kumara muri iyo minsi nahawe ntacuruje no gufunga buno burere nabwo byagize ingaruka kuko uzi ko hari uturere tudahuza cyane cyane nk'akarere ka huye kari kagizwe n'indi n'utundi turere dusukamo imyaka abakiriya bakazamo bagahuriza ahantu hamwe umujyi ugashyuha nawe ubwawe urabona mu mujyi urakonje ubwo mu rugo biba bimeze biti iyo utashye ntacyo winjije bigenda bite wabigenza uteze ko utahunga urugo rwawe ubwo nyine uremera ukarya nabi ariko ukabaho nk'uko wabyumvise turi hano mu isoko rya huye turareba ku ingaruka z'icyorezo covid cumi n'icyenda nyuma y'umwaka kigeze mu rwanda twavuga ko ku bacuruzi mumerewemo biratugoye cyane ikindi cya kabiri impamvu ubucuruzi bugenda nabi n'amafaranga akabura n'ubukene bukiyongera imipaka irafunze imipaka iyo idafunze abantu bagira ubuhahirane n'ubugenderanire ukava nko mu rwanda cyangwa i kigali ukajya i bugande ukazana ako kantu kakuraho amafaranga umuryango ukabaho none imipaka yose irafunze umupaka w'uburundi urafunze uganda irafunze ahubwo ni muri tanzania tanzania nta kintu kihaba nta kintu tuhakura urumva ko ibintu bitugoye rero muri iyi minsi turakomerewe nyine ubu nk'iyi myenda waranguye hari nk'ikumaranyeho umwaka bimeze bite n'imyaka ibiri n'imyaka itatu tuganya ku byifuzo mwifuza ko byagenda bite urumva icyo twifuza ni ukubaha izo nkingo tukikingira cyangwa bakagira ibiganiro bakafunga tukagana n'ibindi bihugu imipaka igafungurwa tukagendanira ibintu bikagenda neza naho ubundi se urumva akarere kamwe konyine kakwihaza cyangwa nta rimwe yonyine yakwihaza k'abantu bagirwa n'abandi reka noneho turebe ku bucuruzi bwambukiranyaga imipaka hagati y'u rwanda na repubulika ya demokarasi ya kongo aha ndasaba mugenzi wanjye temistokle mutijima ukorera mu burengerazuba bw'u rwanda kuganira n'abacuruzi inyama n'imbuto i kamembe mu karere ka rusizi byagize ingaruka cyane kubera ko abakongomani bo baduhahiraga nubwo tuboherereza ariko si kimwe n'uko bakiyizira bamwe turaboherereza amafaranga bakayatuzanira abandi ntibayazane bakaducika bakimukira ahandi twawe n'igihombo gikomeye cyane muri koperative yacu seseveri abakongomani bakiza twabagaga nk'inka ijana ijana na makumyabiri zikanarangira ariko ubu makumyabiri ntizijya zishira tubaga nka mirongo ine tukabohereza nka makumyabiri cyangwa cumi n'eshanu tugasigana eshanu kamembe izo eshanu ntizishire n'izo makumyabiri twohereje amafaranga ntituyabone tukabona nk'ay'inka icumi byatugizeho ingaruka nyinshi cyane mbega twahuye n'igihombo giteye ubwoba byibaye byiza rero ni uko nibuze babaretse bakajya bizira bakoroshya igipimo natwe byadufasha wenda n'abatwambuye bashobora kuzayaduha
yego barahari hari abafunze barataha bitewe n'uko nta buryo babonaga usanga rero aho kugira ngo abage inka ize kumuborana iguma aho ngaho nta mukiriya uhari bituma avuga ngo reka mbe mpagaritse ntegereze igihe wenda ibintu bizasubirira mu buryo nitwa mukakure wa clementine perezidante wa koperative kowabimu ucuruza imboga n'imbuto kwambukiranya imipaka ikibazo kiriho mu bucuruzi bw'imboga n'imbuto urabona ko mbere twabicuruzaga abakongomani badusanga natwe tujyayo ariko ubu ngubu mu kubicuruza ntabwo abakongomani tubona n'amaso ku maso ngo twumvikane ibeyi ry'ibicuruzwa ducuruza hajemo igihombo gikomeye ku buryo no mu isoko mwahabonye uko hameze nta bakiriya barimo n'abarimo ntibagurisha nta rujya n'uruza rw'abantu rurimo nyamara kumva ibi byose nahamagaye bwana kanizwisi bihira impuguke mu by'ubukungu n'ubuvuzi abanza kumbwira igisobanuro cy'igabanuka ry'ubukungu riri ku mpuzandengo ya gatatu n'ibice bitandatu ku ijana mu gihe ubusanzwe bwazamukaga kuri karindwi n'ibice bine ku ijana kuba bwaragabanutse kuri cya gipimo cya gatatu ku ijana bivuze ko bwagenze nabi cyane bwasubiye inyuma kuko iyo ikintu kigabanuka ntikiba kiyongera ndetse n'aho leta yaragerageje kuko hari ibihugu bimwe byinshi byari binakomeye bwagabanutse bujya no munsi ya zeru aho ngaho no mu rwanda mu gihembwe cya kabiri ubukungu ubusanzwe bwazamukaga kuri karindwi n'ibice bine ku ijana bwagabanutse kuri cumi na kabiri n'ibice bine ku ijana munsi ya zeru nk'uko mubivuga iki cyorezo cyaje njye nakise kavide cumi n'icyenda kuko cyazanye ikintu cy'icyuho cya vide mu bintu byose si ku bukungu honyine n'imibereho myiza kandi ni ku isi yose ariyo mpamvu mvuga ko kigomba kuduha isomo noneho tugashishikarira ikintu cyitwa ubuhinzi n'ubworozi kuko nibyo bintu bitunga abaturage niyo habaye ikibazo tekereza iyo iki cyorezo kiza abahinzi batarahinze barizeye serivisi aborozi bataroroye cyari kurimbura abantu benshi ubwo rero nkabona ko ikintu cya mbere twagombye gutekereza kugira ngo ubukungu bwacu tubuzahure kuko ibyabaye byarabaye ni uko twakwita ku buhinzi tukita ku bahinzi tukabahugura tukabazanira ibikoresho noneho tugashinga inganda ntoya n'iziciriritse icyo kintu nicyo kizatuma tuzahuka mu bukungu vuba noneho twebweho kugira ngo dutumize ibintu hanze ahubwo tukabyohereza hanze noneho n'amasoko y'imbere twayahagije nanone izo nganda nta n'iziciriritse zigaha abana bacu akazi bicaye ngo ni abashomeri nitubona abantu benshi babona umushahara tukabona inganda nyinshi zitunganya umusaruro wacu zigatanga akazi zikohereza no hanze ubukungu bwacu buzazamuka nta nubwo tuzamenya ko iki cyorezo kigeze kibaho kuko tuzabana nacyo inkingo zarabonetse mwarimu ukomoje ku iboneka ry'inkingo leta iragaragaza ko imaze gukingira abaturage basaga ibihumbi magana atatu bishobora gutanga icyizere ko ubukungu hari igishobora kwiyongeraho igishobora kwiyongeraho ni uko buriya ubukungu bujyana n'uko abantu bashirika ubwoba bagakora iki cyorezo cyaje uretse n'abantu kirimo kwica n'abandi dusigaye twese tuba dufite ubwoba uvuga uti ninjya mu isoko nshobora kucyandura n'ingenda muri bisi nshobora kucyandura nkabona rero ari igikorwa cyiza abaturage ntibashirika ubwoba bakore buri muntu wese akazi akora kaba ari aka serivisi ko mu biro kaba ari ako mu bucuruzi buri muntu wese akore ariko se ntihari nanone ibyo gutakaza icyizere ko aho bari bageze mu iterambere kuzongera kuhagera ari indi nzira ndende icyizere ntabwo kizatakara kuko ubundi umuntu ukoresha ubwenge bwe agakoresha ibikoresho birimo ikoranabuhanga ashobora guteganya ikintu cyane cyane mu rwego rw'ubukungu n'imibereho myiza nk'ubu niba ufite imodoka uzi ko kuva hano kugera musanze ari kaburimbo imeze neza nta kibazo kirimo ushobora kwizera uti nimpaguruka hano ndagerayo nyuma y'isaha n'igice cyangwa nyuma y'amasaha abiri kubera ko urabizi ko umuhanda urahari n'ubu rero ni uko cyabashyizemo uburwayi kikabashyiramo n'ubwoba noneho nikigabanuka abantu bazongera basubirane bwa bushobozi bafite bwa bushake bafite kandi bashyirike ubwoba kuko mu bukungu ikintu cya mbere cyica ubukungu ni ukugira ubwoba ikintu rero numva kizongera kikatuzamura ni uko tuzakora tugakora amasaha menshi kuko wasangaga n'icyorezo kitaraza abantu bakoraga amasaha make ariko hari abandi bakoreshaga inganda zigakora amasaha makumyabiri n'ane kuri makumyabiri n'ane nicyo kintu tugomba gutekerezaho ubwo muri icyo gihe abanyarwanda bagomba kwitwara bate abanyarwanda uko bagomba kwitwara yego bagomba kurya indyo yuzuye bakanywa amata y'inshyushyu kuko arimo intungamubiri nyinshi zihagije bakarya imboga bakarya n'imbuto noneho umubiri wabo ugakomera bakirinda n'ibisindisha kuko bica intege umubiri ariko se kuri uyu wa kane minisitiri w'intebe bwana eduard ngirente kubera ko urwego rw'inganda rwagizweho ingaruka zikomeye n'icyorezo covid cumi n'icyenda kubera ko ngo umusaruro warwo wagabanutse kuri kane ku ijana munsi ya zeru yatangaje ko bagiye gushaka nka miliyari ijana na mirongo itanu z'amafaranga kugira ngo bazahure urwo rwego ibyo byo ayo mafaranga nk'umuntu uzobereye mu by'ubukungu arahagije bimeze bite ubundi nk'inzobere mu by'ubukungu ariya mafaranga ntacyo nayavugaho uretse ko igikorwa ni cyiza ubundi bisaba ko umuntu abanza akareba izo nganda zazahaye umusaruro zabonaga kongera kuwusubizaho ni ibintu rero bisaba inyigo ari nayo mpamvu navuga ko leta ikwiye gushyiraho impuguke noneho tukayereka icyagombye gukorwa kugira ngo ibintu bisubire mu buryo ndetse birengeho ari nayo mpamvu navuga ko kiriya gikorwa kiziye igihe ariko ngewe ngereranyije nta nyigo yakozwe kiriya gikorwa ni gitoya cyane hagombye gushakwa ukuntu cyakwiyongera kuko inganda zose biragaragara zarazahaye uretse n'inganda n'amaserivisi yagiye ahagarara hose turabona harimo ingaruka ndetse nanjye ubwanjye nari mfite amaserivisi abiri ariko urebye icyo turimo gukora ubu ngubu nta nubwo ari n'icyacumi cy'icyo twakoraga leta irimo gukora igikorwa cyiza cyo gushyigikira inganda icyo nifuza ni uko ejo bundi yazashyigikira n'umuhinzi mworozi mbese buri munyarwanda wese akagerwaho n'iriya nkunga kuko iyo abantu bazamukiye rimwe nibwo n'ubukungu bw'igihugu buzamuka ku kigero cyiza nk'uko nari nabibabwiye ngitangira ikiganiro mu rwego rw'imibereho myiza mu gihe cya covid cumi n'icyenda abana bari hagati y'imyaka cumi n'ine na cumi n'umunani batewe inda zitateganijwe mu buryo budasanzwe ibi birasobanurwa na bwana evariste mu rwanashyaka umuyobozi ushinzwe guhuza ibikorwa mu mpuzamiryango iharanira iyubahirizwa ry'uburenganzira bwa muntu karado ariko noneho igikurikiyeho cyihariye twabonye kubera covid ni uko mbere twabonaga abana batewe inda ariko ntitwabonaga abana bashyingiranwa ngira ngo rero ubu ngubu kubera covid twabonye abana batewe inda bamara guterwa inda bagashyingirwa cyangwa bakajya ku bana nk'abagore n'abagabo na babandi babateye inda ibyo byarabaye za rusizi n'ahandi hamwe na hamwe urumva rero icyo ni icyaha kindi kiyongera kuba umwana yarasambanyijwe noneho akongera gutungwa nk'umugore n'umugabo na wa wundi wamusambanyije ikindi ni uko twabonye ni uko kubera ubukungu nyine bw'imiryango bwaragabanutse usanga noneho baba bana batewe inda n'ubundi ubuzima bwabo bwarushijeho kuba bubi kuko abenshi na kenshi bamwe be- birukanwe n'imiryango yabo ugasanga rero nabyo ni zimwe mu ngaruka zikomeye cyane zatewe no kuba kovide yaraje ikagira n'ingaruka ku bana abo barimo abanyeshuri yewe barimo abanyeshuri drop out nayo ngira ngo kuko abana batewe inda byanze bikunze ntabwo basubiye kwiga ubwo rero harimo abanyeshuri bavuye mu ishuri kubera guterwa inda no kubera covid Eh, twavuga ko mu gihugu hose mwabaruye imibare ingana iki Bo, kugeza uyu munsi ntabwo navuga ngo hari ubushakashatsi buri ofisiyeri bwari bwatangazwa iyo mibare tugenda tubona ni igenda iva mu turere tumwe na tumwe imibare iheruka ni uko twari dufite abana basaga ibihumbi cumi na bitanu n'ubundi batewe inda mu mwaka ushize kugeza muri uyu mwaka bitewe na covid wenda n'ubusize n'ubundi twagiraga imibare igera ku bihumbi cumi na birindwi ariko urumva abasaga muri cumi n'itanu twari kugera mu kwezi kwa cumi na kabiri k'umwaka ushize rero urumva yuko byanze bikunze imibare yagiye yiyongera none ikindi kintu navuga twabonye kidasanzwe kubera covid ni uko hari abana twagiye tubona batewe inda nabo mu miryango yabo kandi mu by'ukuri twaragiraga mu matese makeya mwaba muzi imibare hagati y'abatewe inda mu miryango yabo bo nabo eh, kubera ko abenshi iyo batewe inda n'abo mu miryango yabo bakunda kugenda babihisha kugeza uyu munsi aho nzi batewe inda n'abantu bafitanye isano n'abantu bagera kuri cumi na babiri iyo muganira n'ubutegetsi bwite bwa leta mubona bufite izihe ngamba zo kugira ngo habeho icyafatwa nko gukumira ibyo ngibyo ngira ngo ingamba zarafashwe uhereye kuri minisiteri y'uburinganire n'iterambere ry'umuryango imaze iminsi itanga ibiganiro ku maradiyo no ku mateleviziyo ndetse tunafatanyije ikindi ni uko ubukangurambaga bwimbitse buraba kugeza ku rwego rw'akagari hari gukorwa ubukangurambaga bwinshi kugira nibura abana bamenye uburenganzira bwabo ababyeyi bamenye inshingano zabo ku bana ndetse banatinye n'ibihano kuko igihano cy'iki cyaha ntabwo ari igihano gitoya ubwo rero ubukangurambaga burakomeje ubutabera buri gutangwa bakoze kino cyaha leta iri gushyiramo ingufu kugira ngo bakurikiranwe n'ubutabera mu by'ukuri leta iri gukora ibishoboka byose kugira ngo kino kibazo gihagarare ariko ifatanyije n'abafatanyabikorwa nyine bo muri sosiyete sivile banyuranye mwarimu ukomoje ku butabera buri gutangwa hari imibare mwashyikirije ubutabera
Eh, kugeza uyu munsi twebwe nka krado twafashije abana bagera kuri mirongo itanu ku- gutanga ibirego ndetse twashyizeho n'abavoka babakurikirana mu nkiko ku bijyanye no kuregera indishyi tumaze gufasha abana makumyabiri ku bijyanye no kuregera indishyi bamwe batangiye kuzibona abandi imanza ntabwo zirarangira ariko eh, tugerageza kubafasha mu buryo burambye mwumva ikibazo cyazakemuka gute uburyo burambye rero ni uko iki kibazo eh, abanyarwanda bose bakigira icyabo umubyeyi akagaruka ku nshingano ze zo kurera umwana ababyeyi bakaganiriza aba ariko n'abana ubwabo bakumva yuko nabo bagomba kugira uruhare mu guhangana n'iki kibazo kuko nibo bikorerwaho nibo ingaruka zigarukaho rero nabo bagomba kumenya ijambo kuvuga oya bakamenya abashobora kubagusha mu bishuko bakabirinda ndetse bakajya banaganira no hagati yabo ubwabo bakajya inama abandi bana kugira ngo kino kibazo kibe cyakemuka kugeza ubu kandi minisiteri y'uburezi ikomeza kuvuga ko iki kibazo cy'abakobwa baterwa inda zitateganijwe gihangayikishije bikomeye ni mu gihe urwego rw'ubugenzacyaha mu rwanda rib urwo ruvuga ko mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri rwakiriye ibirego bisaga ibihumbi bine by'abaregwa guhohotera abana b'abakobwa abari mukurikiye ikiganiro dusangira ijambo icya none ntaha ngisoreje ndabashimiye mwese mwese ku musanzu wanyu muri dusangira ijambo mukomeze munogerwe na gahunda zacu mwari na echo bagira ubusa naho ubutaha Viziyo venti venti twari dutegereje yaje abenshi bajyanye agahinda ngo ntibayiriye uwabagarura none bakwica
turamushimiye mugenzi wacu eric bagira ubusa utugejejeho iki kiganiro dusangira ijambo namwe abatwumvise